bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri si ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane nahazo indongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi iyi nzara tunafise mu nkambi ni nayo dutera kuja mw'ibarabara tutamenyereye ikindi naco tushitsemo iryo barabara barasaba ivyangombwa vy'iki vyikunguka twerekanye ivy'ikirefije ntibemera badusha mu gasho
uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda ari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo agaruka ku kibazo co kutaronka ivyangombwa bibafasha gukora umwuga wabo kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu c'u rwanda n'ubu zigikambitse imbere y'ahakorera ibiro bibitaho vya onu hcr turazigaruka ko handi hato muragume ku maradiyo yanyu ariko muba muramenya yuko inyota n'inzara bigomba bibakureho gushika ino saha ntawe urabagerako ni mu kanya imbere y'ayo makuru yose nce ku masonga n'ayandi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make ko urunani ruhurikiyemo amashirahamwe arenga amajana abiri adakiranira inyungu za politike muri sudani y'epfo basaba ishirahamwe ry'iterambere muri ako karere igad umuryango w'ubumwe bwa afurika hamwe n'amakungu kuremera impande zirwana muri ico gihugu kugira ngo zihagarike intambara mu gihe yimirije ibindi biganiro vy'amahoro mu kwezi kwa gatatu igice ca kabiri c'ibiganiro vyabaye mu kwezi kwa kabiri itariki ya cumi n'indwi ya addis ababa muri ethiopia vyaheze ata amasezerano bashitseko amashirahamwe mu rwandiko yasohoye kuno wa kabiri yasavye ashimitse abahuza barungitswe n'ishirahamwe igad gufatira ibihano abaca kubi n'amasezerano yo guhagarika intambara yumvikanywe ko mu kwezi kwa cumi na kabiri umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu onu hasaba inama ijeje umutekano ku isi kwemeza uguhagarika intambara iminsi mirongo itatu muri siriya kugira ngo bafashe abantu ibihumbi amajana ane bugarijwe mu buseruko bw'igisagara ca guta antonio guteres arongera akavuga ko abarwana kurekura abanyagihugu amajana uh, indwi bakeneye imfashanyo yihuta bobafasha kugira ngo bafashe abanyagihugu bakeneye imfashanyo antonio guteres yabwiye inama ya onu ijeje amahoro n'umutekano ku isi ko ibiriko bibera mu maso y'amakungu muri siriya atari vyo kureka bikabandanya gutyo kandi aragahomera bunwa abagize ako kanama ka onu uko ari ibihugu cumi na bitanu bariko baraganira ku nteguro y'itegeko rishira mu ngiro ako kamo ka onu ko gutanga agahengwe k'iminsi mirongo itatu atantambara muri siriya iryo tegeko rishobora gutogwa kuri uno wa kane ariko ntibiragaragara ko abagize ako kanama ka onu bose bahava bagira ico bavyumvikanyeko muri nigeria haraheze iminsi itatu abana b'abakobwa ijana na cumi n'umwe bazimiye nyuma y'igitero ca boko harame ku ishure ryabo mu gisagara ca dapchi ni muri leta ya yobe mu buraruko bw'igihugu abavyeyi bafise impungenge ko nabo bashobora kuba baranyurujwe aha tukibutsa ko abana b'abakobwa amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu banyurujwe na boko haram mu ishure rya chibok hari mu kwezi kwa kane ko mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kugeza ubu ijana muri bo ntibaraboneka kuno wa gatatu abavyeyi benshi bakaba bari bagiye ku ishure ryisumbuye rya daci barondera amakuru y'abana babo igipolisi ca nigeria n'ubushikiranganji bw'indero bo barahakana ko banyurujwe bagasigura ko boko haram yasanze abanyeshuri n'abarimu babo bamaze guhunga ariko kugeza ubu ntibarabasha gusobanurira abavyeyi aho abana babo bahungiye agahinda n'amarira ni menshi muri iyo miryango radiyo ijwi ry'amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa interineti kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni vowa radiyo yacu mu ikambi ya kiziba mu rwanda naho nyene muratwumva atankomanzi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu nongere ndabahe ikaze no munsi ni wa gatatu impunzi z'abanyekongo zo mu ikambi y'ikiziba mu gihugu c'u rwanda zirirwa zikambitse imbere y'ahakorera ishami rya onu ryitaho impunzi rcr mu rwanda mu vyo basaba barasaba gutezurirwa kudufungurwa baronswa ari duke cane gose mugenzi wacu claude ganza munyamagana aracakurikirana ico kibazo kuva kigitangura claude amahoro ngaho mu rwanda
amahoro amahoro diane Mhm, ubu ibintu bi- vyifashe gute bigeze he?
urebye ibintu biragenda birushaho kuba bibi ku ruhande rw'impunzi kuko aho ziri zigotewe aho zikambitse uri usohotse muri bo ntabwo yemererwa kongera kwinjira ndetse n'abaturutse hanze bashobora kuba hari ibindi babazaniye byaba ibibafasha kubatunga cyangwa se eh, n'imyambaro n'ibindi ntabwo bemererwa kwinjira ni ukuvuga ngo baravuga yuko ubu ngubu ubuzima buri kugenda burushaho kuba bubi kubera ko n'abashoboye gukusanya udufaranga bari bafite bakagira abo batuma guhaha igipolisi kirabemerera gusohoka ariko kugira ngo bongere binjire bagaruye ibyo bavuye guhaha ni ikibazo kubona amazi nabyo ni ikibazo gikomeye kuri bo kuko ngo amazi ah, umurongo wabazaniraga amazi aho ngaho bawukubye ku buryo bavuga ko ibintu biragoye cyane ubu ngubu ubuzima burushaho kugenda bumera nabi mu by'ukuri uhageze urasanga ah, nk'abana twabonye barimo bakarabya barabakarabya amazi mabi bakoresheje ibindi kubera ko nta yandi bafite ah, kubona yo kunywa ni ibibazo ndetse urebye ubuzima ntabwo bworoshye na gato ubu ngubu Mhm, ugereranije abari bahari kuva bigitangura ku munsi wa mbere ni nino saha barongerekanye canke kumva hariho abariko barasohoka ntibemerewe kwinjira igitigiri gisa nk'icagabanutse
ku munsi wa kabiri ejo nibwo bari baje ari benshi abari baturutse mu nkambi ya kizibamu bari basigayeyo ariko uyu munsi urebye baragenda basa nk'aho baba bakeya kubera ko abari gusohoka gusohoka biremewe ariko kongera kwinjiramo ni ikibazo haba abagiye bagiye guhaha cyangwa se gushaka izindi serivisi hanze ubwo baraherayo bivuze ko rero umubare wabo ugenda ugabanyuka kubera ko ntabwo kwinjira byemewe abasohotse ni ikibazo gikomeye cyane kugira ngo bongere binjire basange bagenzi babo aho bari ah, ku biro bya hcr uratubwiye ko hari kirimo abana bari ngaho bariko bakarabishwa amazi atari na meza hari ubuvuzi buhari uramutse agira ikibazo co kuvugwa araronswa umuganga bimeze gute
Ah, uretse aba- aba- abasanzwe ari abaganga wenda mu mpunzi bari barabyize nta wundi muganga uri guturuka hanze ngo aze ngo aze kubavura ndetse mu kanya gato ubu tuvugana niho twari tuvuye batubwiraga yuko n'imiti bari bafite yabashiranye ah, ku buryo no kugira ngo babone iyindi iturutse hanze bo bivure ubwabo kuko bari buyifitemo abaganga nabyo byababereye ikibazo gikomeye kuko urasohoka wagaruka ntibakwemerere kwinjira ku mpamvu iyo ari yo yose yaba yatumye usohoka ni ikibazo rero bavuga ko gikomeye ku buryo serivisi z'ubuvuzi bagombaga kuba bari kwikorera ubwabo nazo ntabwo ziza gushoboka kubera ko imiti nta handi bayikura uretse gusohoka bakajya kuyishaka hanze ndetse bambwiraga ko hari n'amafaranga bari bagerageje gukusanya bavugana n'umuturage utuye hafi aho ngaho kugira ngo abemerere kuvoma ku kigega afite bamuhaye ngo ibihumbi umunani ariko kugeza ubu nabyo ni ikibazo ntibashobora kugera aho ngaho ah, ndetse nawe ngo ntabwo barimo kumubona Ah, kandi bamaze kumuha amafaranga Mhm, claude ejo wari wadutangarije yuko ishami ryitaho impunzi rcr ryari ryashize ico kibazo mu minwe ya leta y'u rwanda n'ubu niko bikimeze hari abategetsi ba leta y'u rwanda baraza ko bumva izo mpunzi bu- ziri mu minwe yabo canke abakozi ba rcr baraza gutanga ijambo ry'impumure kugira ngo tumve iyo biko bitera bica
kugeza ubu hcr ibyo yatangaje ejo umuyobozi w'ishami rya karongi bwana mark roda ibyo yavuze nani ibyo ngibyo ntabwo ishya aratangaza kuko ahaheruka ejo mu masaha ya saa munani ubu tuvuyeyo batubwiye ko uretse umuyobozi w'igipolisi mu karere ka karongi ndetse na na meya w'akarere ka karongi bahageze mu mu gicamunsi cy'ejo bakababwira ko ah, ba- bakabasaba kwivangura abana n'abagore bakajya ukwabo ndetse noneho n'abagabo n'abasore bakajya ukwabo ariko ah, batubwira ko cyari gisa nk'iterabwoba nta gisubizo babazaniye mu mugoroba ah, hagana nko mu ma saa mbiri ubwo twari dusohotse aho ngaho bari bavuganye n'umuyobozi w'igipolisi mu ntara y'uburengerazuba atubwira yuko batababuza gusohoka ariko kwinjira byo ko badashobora kubibemerera na gato kuko badashaka ko umubare w'abantu bari aho ngaho ukomeza kugenda wiyongera ubu ngubu nabwo mu kanya twagiye kureba abo bavugaga ko batangiriye bari baza- bagemuriye abari hariya Mhm.
twasanze hari abapolisi benshi cyane basa nk'abambariye urugamba babatangiriye ndetse umuyobozi tuhasanze wa- wari ukuriye abo bapolisi bari aho o, yatubujije gufata amafoto cyangwa kuvugana nabo ariko byagaragaraga ko abenshi bari abagore n'abana bari bafite ibyo kurya bapfunyitse ah, bimwe bi- bapfunyikishije ibitambaro ntabwo twabashije kumenya ngo ni ibyo kurya bwoko ki ariko ni ibyo kurya bari bajyanye bagenzi babo abapolisi batubwira ko badashobora kubemerera ko bagenda Mhm.
natwe batuma uburenganzira bwo kuvugana nabo urakoze cyane gro- rwose claude ganza munyamagana ugume ngaho kugira ngo uze uratubwira aho bigeze ku mwanya ku mwanya hama abakunzi b'ijwi rya amerika tukabatumira mu kiganiro muri isanga igihe c'isaha cumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri ico kibazo c'impunzi z'abakongomani zimaze hafi imyaka mirongo ibiri n'ibiri mu gihugu c'u rwanda mu kanya isase tuza kubabwira ivyerekeye agateka kazina muntu mu biyaga bigari Ibihugu vy'u Burundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyagirizwa ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi vyaburabuje bikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi biri mu rucegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu ryita agateka kazina muntu Amnesty International casohotse kuri uno wa kane mu gatondo. Ivyo bihugu vyo mu biyaga binini kandi biregwa biregwa ko vyatoteje agateka kazina muntu n'abajejwe kugaharanira. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi, Eloge Willy Kaneza yasomye ico cegerano nyo ico cegeranyo aratubwira bimwe mu birimo Nubwo atari ku rugero rungana ico cegeranyo cemeza ko muri ivyo bihugu bitatu vy'akarere k'ibiyaga binini abajejwe intwaro inzego z'umutekano n'ubutungane baranzwe no gutoteza abatavuganwe n'ubutegetsi amashirahamwe yigenga n'ibinyamakuru muri rusangi icegeranyo ca Amnesty International kivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nko mu Burundi hakomeje kwibonekeza ihonyangwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro no kuja hamwe mu mashirahamwe nayo inzego z'umutekano zagirizwa amabata ari make harimo ubwicanyi kunyuruza guhohotera no kubareza igufa abantu n'ahataba itigiri ritanga amnesty international ryemeza ko bamwe mu bagize iperereza igipolisi n'igisirikare bahohoteye abantu babaziza ko batavuganwe n'ubutegetsi rikongera ko ko ivyo vyabaye mu gihe amadosiye y'ubwicanyi n'ayandi mabi yagirizwa abajejwe umutekano yo mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu atari bwave mu nzira muri ico cegeranyo kandi havugwa ko n'imiburiburi abakenyezi n'abigeme mirongo ine n'icenda bafashwe ku nguvu na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu mwaka uheze amnesty international ribandanya rivuga ko abantu benshi muri uwo mwaka bahagaritswe hatama itahi banje gusohorwa abanywanyi b'urunani rutavuganwa n'ubutegetsi rwa mizero y'abarundi babuzwa gukora amanama na bamwe mu bajejwe intwaro n'igipolisi nayo bamwe mu baharanira agateka ka zina muntu barafungwa iryo shirahamwe ryemeza ko ibitigiri vy'impunzi z'abarundi vyagabanutse mu mpera z'umwaka gushika ku bihumbi amajana atatu na mirongo icenda na kimwe n'ijana na cumi n'umwe ariko ko abarundi batari bake bavuze ko bakorerwa amabi atandukanye igihe bafatwa bariko bashaka guhunga igihugu uyu mwaka uheze kandi amnesty international ryemeza ko abarundi benshi bahunze igihugu bitewe n'amafaranga y'umurengera basabwa yo guterera amatora rimwe na rimwe bakanasabwa yo batazi yaja agatangishwa kandi n'abatafitiye uruhusha harimo urwaruka rw'imbonerakure muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho ico cegeranyo kivuga ko ibijanye n'uburenganzira bw'abaharanira agateka ka zina muntu vyunyutse mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi Amnesty International ivuga ko ubwicanyi bwabaye muri Kasai bwahitanye ibihumbi by'abantu abababo miliyoni bahungira hagati mu gihugu mu gihe n'imiburiburi ibihumbi mirongo itatu na bitanu bahungiye mu gihugu kibanyi ca Angola mu buseruko bwa Congo naho iryo shirahamwe rivuga ko yaba imigwi igwana canke igisirikare ca leta bakomeje guhohotera abanyagihugu no gucukura ubutare n'agataka atacamira mu buryo butemewe n'amategeko nko mu burundi iperereza n'igipolisi na za sentare vyagirizwa kuburabuza abanyagihugu no kubaka uburenganzira butandukanye mu mwaka ushize amnesty international ryemeza ko abaharanira agateka ka zina muntu muri kongo n'abamenyeshamakuru abatishwe bahohotewe canke naho barangazwa iryo shirahamwe risigura ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi waheze imiliyoni zibiri z'abanyekongo n'ibihumbi amajana ane barenga bugarijwe n'inzara amnesty international ryagiriza inzego z'umutekano za kongo gukoresha inguvu zidasanzwe mu kubuza imyiyerekano itegurwa n'abadashyigikiye ubutegetsi kamwe mu turorero dutangwa na barundi biciwe i kamanyora ku wa cumi na gatanu ukwezi kw'icenda umwaka uheze bariko basaba irekurwa rya bagenzi babo bari bafungiwe mu gisirikare mu gihugu c'u rwanda naho icegeranyo ca amnesty international cemeza ko uruhigi rwakomeje kwibonekeza ku banyepolitike batavuganwe n'ubutegetsi imbere n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu iryo shirahamwe rivuga ko ivyo vyabonekeye ahanini mu kwaka abantu uburenganzira bwo gukoranira hamwe gushikiriza ivyiyumviro hamwe n'ubwicanyi bugeretse kwinyuruzwa ry'abantu mu buryo bugoye gusigura ibiro bikubikira komite yungirije urwego rwa onu rujejwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu nk'akarorero vyemeza ko vyasibije urugendo rwari rutegekanijweyo kubera inzego z'igihugu hari ibibanza bimwe bimwe zumviririzamwo abantu canke zikabafungiramwo mw'ibanga zanse ko baronka uburenganzira bwo kubijamwo ivya murisiye international ivuga ko ari ihonyangwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu igihugu c'u rwanda kinagirizwa kandi gufunga imbohe zimwe zimwe mu buryo bunyuranye n'amategeko akarorero gatangwa na ka leopold munyakazi yakuwe muri amerika atahanwa mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yagiriwe n'icaha c'ihonyabwoko maze ahanishwa umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose Amnesty International rivuga ko uwo mugabo afungiwe mu kumba ka wenyene izorema mu gifaransa ivyo navyo inama ya ONU ijerwa atakazina muntu ikaba yavyiyamirije ico gihugu ariko hari ibintu bibiri nyamukuru gishimirwa kuba cashizeho kinakomeza amategeko akubura ikumirwa ry'abakenyezi n'abigeme no gukomeza kwakira impunzi z'abarundi ico cegeranyo ca amnesty international cakozwe mu bihugu ijana na mirongo itanu n'icenda vyo kw'isi iryo shirahamwe rivuga ko muri rusange uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umutekano muke n'ubukene vyibonekeje mu duce twinshi tw'isi biza kunyurwa n'ingingo zo gutubika ubavubi hamwe n'ihindagurika ry'ibihe eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika Hello Joel Kaneza arakenuye cyane no nkuriwe mushobora gusura kwimva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara dusubire mu gisata c'impunzi ariko ubu tubabwira ivyerekeye impunzi z'abarundi zahungiye imikambi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zisaba kuronswa ivyangombwa zo kurangura umwuga wo kunyonga amapikipiki abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga yuko kuba badafise ugo urupapuro bariko barahomba cane umenyesha amakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo aradusigurira kuvaho polisi y'igihugu cya kongo ikorera mu mujyi wa uvira itangirije igikorwa cyo gusaba ibyangombwa by'irangamuntu ku bagenzi no ku bamotari binjira mu mujyi wa uvira abakora umurimo wo gutwara za moto mu nkambi yo mu rusenda bagera kuri mirongo ibiri batangaza yuko kuba badafite irangamuntu ya kongo byatumye bahagarika ingendo ziva mu rusenda zerekeza mu mujyi wa uvira kubera gutinya ko bashobora gufungwa nk'uko twabisobanuriwe n'umwe mu bamotari bo mu nkambi yo mu rusenda wari wafunzwe kubera adafite ibyangombwa turava mu nkambi tukaja mu ibarara kandi n'igituma tuja mu ibarara n'ubu- ni inzara dufite mu nkambi iyi nzara tunafise mu nkambi ni nayo dutera kuja mu ibarara tutamenyereye ikindi naco tushitse muri iryo barabara barasaba ibyangombwa vy'iki vy'ikongomani twerekanye ivy'ikirefije ntibemera badusha mu gasho Ha- cane cane mvuze mpereye ku munsi w'ejo uheze twaragiyeje ni umumotari naragenda shika ibuvira ahantu bita kivovo ndahasanga hari ambushe y'abapolisi n'abaruraje nkihashika aba- abantu babiri nari mpese umwe yari umurundi uwundi yari umukongomani ndabaza none ko iryambushe iri harya tuharengana ute mwaravuga uti je ndafise ikarita y'igikongomani uwundi nawe ndafishe ndafise y'ikirefije n'undi mumotari w'umurundi nyene umugenzi wacu yarafashwe arafungwa kandi yerekanye ikarita y'ikirefije bamfashe barambwira uti wewe ko atavyangombwa ufite vy'igikongomani uri umurundi mwebwe abarundi nimo muko- mutera indi uri muri- muri kongo icara harya Nca- sinari ku- sinari kugutera akanyaro canke iki nahise nicara aho banyeretse ico nakoze nace na- mfate nimero mu telefone ndazuza ukuboko ndaterefona bosi wanje ndamwigana ngene bimeze niwe yaciye aza kunsabira ikigongo aransabira ikigongo kubera aratakamba gushika hatanga 30000 mu kiganiro radijwi rya amerika yagiranye n'abamotari bakorera mu nkambi yo mu rusenda kuri iki kibazo kimaze iminsi itatu igipolisi gisaba ibyangombwa abagenzi n'abamotari abakora uyu murimo bavuga yuko kuba batari gukorera mu mujyi wa uvira bimaze kubinjiza mu gihombo duca dukorera ngaha nyine amataransivire n'amafaranga ntayo duhitamo kwicarika amamoto mu nzu kuko nta kazi gahaye tujya dushe mu iparikingi moto zikicara ngaho tugakuraho amamoto tuyatahana nka joyi moto niyanje ariko nyimoto nanywera litiro zibiri guhera mu gitondo nkahita nshika saa moya zikirimwo nta kintu ndakora urumva bisa nk'uko nyine mba ndiko nta kintu mba ndiko nkora bica bisaba ko rero imoto nkura mu iparikingi nkashira mu nzu mu gihe impunzi zo muri iyi nkambi zirushaho kugenda zitaka inzara ndetse no kuba zaragabanyirijwe amafaranga zari zisanzwe zikoresha mu guhaha abakora umurimo wo gutwara za moto basaba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi hamwe na aseri ko yabasabira ibyangombwa bibahesha uburenganzira byo gukorera mu mijyi ya kongo ari nta nkomyi bafite iyo karite diregite bavuga nti- ntikwiye kutwe tuye abarundi kutogirene twoyitunga rero ikintu twosaba twosaba iyo seneri igende i- i- ije iba imbere iduhigire ibitambulisho dushobora kuza tugenderako bamenya tuye vyose uyu ni umurundi umumotari ari mu rusenda iyo kintu gende twosaba nk'ubu twasohoka inkambi twagenda ibuvira twagaruka tukaronka verisema none ubu ngubu nta verisema tukironka ahubwo gusa ikintu twasaba seneri yodufasha na aseri ikadufasha bakaduronderera ibyangombwa kugira ngo twiyungunganye natwe mu buzima bw'imbere none tuzoguma twicaye mu nkambi atakazi si abamotari bo mu nkambi bonyine bafite ikibazo cyo gutinya gukorera mu mujyi wa Uvira kubera kutagira ibyangombwa ahubwo n'abarundi bari basanzwe bakora umurimo wo gutwara amamoto muri uyu mujyi wa Uvira uwo batari gusangana ibyangombwa by'inzira bya CPGL nawe ari gufungwa Sedase Ngabo kubw'ijwi rya Amerika mu rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mukanya isase nibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi
sha bijya biga biranugwanugwa ko ari ibyo reka n'ibihu ngo ni ibihuha kandi nabyisomeye Eh, ndakubwiye ko atari ibyo nivyo Si ibyo.
nivyo Eka si ibyo ehe dupinge Ehe.
ehe dupinge Ehe.
utangike ntemupinga mupingire wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
mu kwezi kwa gatanu abarundi biteguriye gutora ego canke oya ku vyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ukwandikwa ku bazotora kwaheze ku munsi wa gatandatu kwagiye kuravugwa ko ibitari bike biciye ku mbuga ngurukanabumenyi ndetse hari n'amasanamu yacanacanye ko yerekana bamwe mu bigisha gutora ego abandi nabo bakigisha gutora oya ariko hakarangwamwo iterabwoba ri- kuri bamwe n'abandi uno musi rero abatari bake baradusabye ko tubasubiramwo inkuru twari twabacishirijemo ku munsi wa kane aho twagarutse ku ivideo yacanacanye ko ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana umwe mu ndongozi zo hagati mu gihugu c'u Burundi yoba yaragiye abwira abanyagihugu ivyo botora mugenzi wacu Diane Ndonse niwe yari yayiduteguriye amasanamu ariko araca ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana abantu bariko barigisha abandi bisa naho ari abo bakoranije ubutumwa babaha ni ukuzohana uwuzotora canke akigisha abandi gutora oya mu matora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro abo bigisha bigaragara ko bigishirije mu bice bitandukanye binavugwa ko harimo na musitanteri wa komine gashoho desire bigirimana ikindi ni uko basa n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi cndd fdd ku bw'indamukanyo yabo uko guhana nako bigisha ku batazotora ego gukoreshwa mu majambo atandukanye nko guta mu mutwe guhongora hamwe no kuboha bamwe mu banditse ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ko arakumiza ayo majambo mbere bakanavuga ko ateye ubwoba mu ntwaro bavuga ko ari ububeshi bukorwa mu ntumbero yo konona umugambi w'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro Terence Ntayiraja n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iyo hibirije ibihe bikomakomeye mu gihugu haba hariho abantu batunga umugambi bagenda gutegura amamontage kugira bashobore kumvisha abantu yuko ivyo bintu biriko birategura kandi ari umugambi mubi ni uguha akarorero imbere y'uko mvuga mwibuke hari mu bihumbi bibiri mbere na cumi aho basohoye video iriko abantu bafise ibihiri bashava yuko ari imbonerakure bafashe amasanamu yambika ibihiri usanga na marementanya mwibuke ca gihe Pierre Karavera Mbonimpa yari mentanya bakazana amasanamu y'ahandi hantu bakabesha ngo ni mu Burundi mwibuke ikarusi ingene bagiye kunigagura abantu bazana amasanamu yari muri Afurika yo mu burengero aho bica umuntu umenga umuntu ameze nk'igikoko bakavuga kubikomera muri karusi kandi rero ababikora barashaka kujya gushyira umugambi utegereje kugira ngo ucafu canke ubundi mugambi niko vyama bimeze twebwe rero imvugo bene izo nta gaciro tuziha twebwe duhanura abanyagihugu kubahana kubaha mugenzi wawe gukorera igihugu kwitabira amatora kuko ni uburenganzira bw'umuntu wese ariko rero mu runani amizero y'abarundi rurongowe na agatongwasa atavuga rumwe n'ubutegetsi babifata nk'ukuri pierre celestin ndikumana arongoye abashingamateka bo muri urwo runani avuga ko ari ibura rya demokarasi mu gihugu ivyo nivyo twamye tuvuga ko biba biteye agahinda mu gihugu kuko ni igihugu cacu citirirwa ko kiri muri demokarasi muri demokarasi rero abantu barayaga bakavugana umwe wese agashikiriza iciyumviro ciwe uko acumva ku gutera ubwoba abantu rero ko bategerezwa gutora ikii canke kiriya ni ikimenyetso c'uko aho hantu ata demokarasi bihari kuko umuntu ntategekwa ivyo yi- ateza kwiyumvira canke kwemera umuntu akora ivyo abona bibereye mu gihe bitariko birasambura iruhande y'aya majambo y'iterabwoba hari n'abanyagihugu baburabuzwa mu bikorwa vyabo vya misi yose mu gihe baterekanye agapapuro biyandikishirijeko ko bazoja mu matora aba ni bamwe mu bo mu ntara ya cibitoke bavuga ko babuzwa kwivuza hamwe no kuvoma amazi ku mabombo rusangi njyewe basabye akajya agapapuro k'amatora bambwira ngo ak'umugabo wanjye baca bambwira ngo ni- ni ngende nta kindi naciye njya kurondera amazi ahandi bisaba nyene abatunga b'abashefu bacu bakaja kutuvugira nyene kugatunga amazi jewe mutenya wanjye yaragiye kwa muganga ejo abatari babufise barabirukanye basubira inyuma kubuzana mutenya wanjye kuko yari yagiye akitwaje igi we yararonse umuti nuko twese twokwitwararika twese tukaburonka aho bihenze bakwiye kukagendana kuko niko menga umuntu yokoresha ubu niko kagezweho n'ibinyene Pierre Celestin Ndikumana arongoye abashingamateka bari mu runani amizero y'abarundi abifata nk'iterabwoba rikoregwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nk'ivyo navyo nyene bija muri rya terabwoba ni ivy'ukuri twese turashigikiye ko abantu baja kwiyandikisha mugabo hariho ikintu twokwiye gutandukanya hariho ivyo umuntu ategerezwa gukora n'ivyo afitiye uburenganzira ivyo ufitiye uburenganzira rero urashobora kubikora canke ntubikore twebwe naho dutera kamo ngo abantu baje kwiyandikisha ntawe twoshira kw'inkoni ntawe twoshira kw'iterabwoba uretse gusa ko byoba bibabaje ko haba habarundi bataja kwiyandikisha bigeze aho abantu babuzwa no kuja gusuma babuzwa no kuja gukora udukorwa twabo mu mirima n'ikiringo cyo kwiyandikisha kitarahera ngo bagararije ivyo n'ukuri ndumva ko nayo nyene ari ingendo mbi kandi simbona n'ico bihutira naho bocongera ntaco ntacopfa ku bwanje naho bovuga bati turongeye ko iyindi ndwi none ibintu vyo mu kwezi kwa gatanu bonongera ko n'iyo ndwi abantu bakabandanya abatashoboye kwiyandikisha bakiyandikisha ariko nubwo biri uko amategeko agenga amatora yo mu Burundi ntavuga ko umuntu abwirizwa kuja mu matora itegeko ry'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya mirongo ine na gatandatu iratomora neza ko umuntu afise uburenganzira bwo gutora ariko atategeko rimuhata icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sindimwo mu rugendo yagize kuri uyu wa kabiri agenzura uko igikorwa cyo kwandika kiriko kiragenda yaravuze ko atategeko abantu bahabwa ryo kwiyandikisha E, gushika ubu ntituragira itegeko ryo kwiyandikisha kugira ngo umuntu aje gutora E, nko mu birigi udatoye urariha amande ni ukuvuga ni itegeko E, twe rero ntiraba itegeko muga twenshi gituma tuca guhimiriza aho twaciye hose ntayo twafashe ngo ngo aje kwiyandikisha kugira ngo kubera itaraba itegeko mugabo umwene w'igihugu wese arafise uburenganzira bwo kugira ico yifuza kuko ritaraba itegeko mugabo twebwe abategetsi abajeje intwaro ico tukwiye ni uguhimiriza gushika uno munsi turacahimiriza kugira ngo abenegihugu baje kwiyandikisha ku bwabo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sindimwo avuga ko abategeka abandi ku nguvu ko bakwiye kwiyandikisha bakwiye guhanurwa bene izo mvugo zo mu masanamu zaciye ku mbuga ngurukanabumenyi zavuzwe ko vyinshi tubasomere bimwe muri vyo duhere kuri uyu avuga ati abo bagabo bariko barigisha ivyo bamenye ko bazobazwa ivyo bariko barigisha n'abigishije jenoside mu rwanda baracafatwa kubera ayo mavideo bafashwe natwe tuzobafatisha kazima twayibitse uyu nawe asa n'utewe akagongwe n'abariko barabwigwa ati ehe jewe abo bantu uyundi nawe ati mu kirundi baca umugani bati urucira mukaso rugatwara nyoko barimba bigera abo bigisha bazohagarikwa kandi mu by'ukuri bazagirizwa yuko bigishije abandi imigumuko kandi bariko bavugira hejuru ibyo biyumvira gusa hari n'uyu avuga ati yoho interahamwe gusa tubandanye n'uyavuga ati niyihe nyungu y'uko umuntu yiyandikisha ku nguvu kandi atawuzi icyo azonatora tugarukirize kuri uyavuga ati oya namwe iryo ni rementanya turazi ko igihugu mwaba mushaka kugicafuza i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Yane ndonse arakenewe nino kuri we duce dusozera kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere ko duhana agahindukira ndabibutse muri make ko iminsi itatu irumanye impunzi z'abanyekongo ziharurwa mu bihumbi ziba mu ikambi ya kiziba mu gihugu c'u rwanda zikambitse imbere y'ahakoresha mirya onu ryitaho impunzi rcr basaba ahanini gusunurirwa ubuzima bwabo kuno musi wa gatatu usohoka arasohoka ariko ntawemerewe kwinjira yamaze gusohoka iyo nka iyo ku- aho akorera rcr abavuganye n'ijwi rya amerika bavuga yuko umwanya n'umwanya inzara n'inyota ihava ibahekura mwabyumvise kandi ibihugu by'u Burundi u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo vyagirizwa ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi vyaburabuje abatavuga rumwe n'ubutegetsi biri mu cegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu ryitaho agateka kazina muntu amnesty international casohotse kuno wa kane mu gatondo ivyo bihugu vyo mu biyaga binini kandi biregwa ko vyatoteje agateka kazina muntu n'abajejwe kugaharanira nino ngaha rero nshuti bakunze duce dusozerera mwakoze mwe mwatwumviriza mwakoze mwese mwafashe akanya kugira ngo mushobore kubana natwe igihe c'isaha cumi muraza kuba hagufi y'amaradiyo yanyu mu kiganiro muri isanga turaza kugaruka kuri ico kibazo c'impunzi z'abanyekongo bo mw'ikambi ya kiziba mu rwanda zikambitse imbere y'ahakorera ishami rya onigitaho rcr ahandi tubatumiye kubana natwe ni masaha ari imbere mu makuru atandukanye igihe c'isaha cumi na zibiri aza kuba ari amakuru ariko aravugwa mu burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho haza kuba ari amakuru arambuye azo ariko aravugwa ku isi na cane cane muri afurika muroranigwe diane nahazwe innocent kimenyi hamwe na ingenier linas twari kumwe muri kano kanya turabifurije kugira amahoro aho muri